reactions as Oni of Ife calls on obedience to help him celebrate an impeccable woman. My people, now welcome to our channel. Make una like, share this video. Several reactions have trailed the new message of King King of Ife Oba Adeyeye Eniton Ogunsi, Oni of Ife, directed to the supporters of Labour Party presidential aspirant Peter Obi Gregory in a post that was made on the Twitter on the Twitter page of the king. He called on all the obedience to join him celebrate the Abia State INEC rep Nena who he referred to as an impeccable woman. Oni said he had a brief meeting with her at the Imo State Airport and it was fruitful. He said the Vice Chancellor of the Federal University of Owerri, Futo, spoke with him passionately and beautifully. In his post, Oni said she is one of the pillar holding education, eh, a culture dispensing and breeding decade of human intellectual talent. Eya. Eh, He finally asked the obedient to join him to celebrate her. Eya. Eh, my people, eh, hmm. when they talk and say good name is better than riches, una think say na my mind. Say this woman, this woman when it e be say, na im be INEC returning officer for Abia State, whether they call Nnenna Oti. When e be say people celebrate the way this woman stand on her ground say she not go take a ekunje she not go take bribe she not go change result Then put am under pressure He come out He say no way He must declare wetin happen now. so my people, not be small tin o oni of ife papa tade nikau. Don't see the woman for airport for imo state Now there na the woman with a come get interview He come interview the woman He come talk with the woman He come beg all obedient supporters say that is peter obi supporters say make dem follow and celebrate this woman o say this woman na one of di ogbonge people wey be say dem whole education kajad for naija na dem make say education still get meaning for naija say na betalicious woman my people na dey see am so una dey see am say it's always good to be good It's always good to be good. Una remember say last year, last year, our Nigerian students, dem dey for us for more than eight months. No school. they no go school, strike because professor say dem they maltreat dem, they no they pay them their money. Now, instead of them to go do, may they put the person wey e be say go take this country forward, They, so most of them go dey compromise but this woman say e no go compromise He make sure say stand her ground una dey see am so so na better woman that is why only of Ife don come give a shout out don come celebrate her alright my people this na Maureen okay <laughs> this the Naija News and Gist TV aka Maureen Gist na have a nice day bye.